pireezidaantiin naannoo oromiyaa shimallis abdiisaa koraa 41ffaa gadaa booranaa gumii gaayyoo torban kana dhufe warra lafaatiin wal mari'ate boorannillee rakkoo misoomaaf kan nageenyaa akkasumas rakkoolee hedduu akka qabutti mate sooraa qopheesse.
babal'ootti walgalchumsa nagaa gumiin gaayyoo torbaan sadii teettee kaate gumii 41 keessoo gumiin tun gumii kura jaarsooti abbaa gadaa booranaa 71 keessoo abbaan gadaa eegii baalli fuudhe ganna afuritti hor gumii yaama. Gadaa Jeneraal Assemble horii gumii hooyyuu taa'e waan hedduu mari'ata seera hedduu baasallee gumiin baraan seeramaan baafatte inni qophiitti aantu keessa diddachaan ammatti waan ba'e inni bulchiinsuufi gaafate dabarra hor baraana koronaan nu dhowwu malee silaa kumdansa milkoomni jedha bulchaan godina booranaa guyyoo galgalawu.
Baraan baay'eetti qophoofne turre sababa dhibee koronaa kanaan qorattootii adda addaa biyya keessaa biyya alaa hundaa akka hirmaatan barbaanne biyya alaa keenyaas inalaa faanii. Gammiinsonni akka walii galaa garuu baay'ee milkooftee giddu guddi galsaa uummata seensaa cufadhufee waliin walaasa'ee aadaa hedduutti fooyyessee waan hedduutti qajeelfachiisuu hin danda'a.
Hor hangam gamatti dhufan booranni liiban aanaalee gammoojjii booranaa godin gujii bahaa jal jiran rakkoo hedduu himatan.
Nu warri liiban kana keenya boorana jirru du'aa gadi jirra jireenyaa ol jirra maaliif akkas yoo jette gisee baay'ee diinii nu waadde labsuun namni jiru namni jirratti jiru nu warri liiban nu Oromoo muummeen qabdu. Baay'ee waliin jirra. Ana boorana mana namni laftiin itti dhumaatiin jiru. Lafti laf Oromooti, xiyyaaniti. Na callaa matti dhumata. Haati talmi hin qabnetti irra jirra. Niitiin tariirsi hin qabnetti irra jirra. Mirgi lafaatiin gaafadha. Dhaba lafaatiin gaafadha. Bishaan haraa duri haa qabu. Har torbidhaaf laf waleessi jedhan har torbidhaaf. Ka soortuun naa qottu. Ka warri liiban itti jiraatu. Ka harsichi itti jiraatu. Ka gujichi itti jiraatu. Lafti sun lafa dheedobsa. Laf horii gaaf nagaa nu cufa waliin itti jiraata. Gaafa waraanni naadu ana boorana callaa lafti ni dhumata. Malkaa galaanaa diddabii afur ta'an dhabi. Tamanii tamaarii kee jiru. Kamanii amantaa kee jiru. Kamisoomii adda addaa kalabuu sun facaasan. Kasila mootummaan gaafan kan ofi danda'u. Cuftummaan harka warra jirti harka warri naadee jirti. Lafti waraana hin qabamte. Cuftii ka deebituu mootummaan murteesse. Tokkinatti hin deebiin. Takkaallee deebiin argadhu. Misooma gaafadha. Lafti sun laf jiraate ka gogeessi shananuu itti galu. Kalabsuun qubata malee namni jiru yoo baafan labsuun tokko harkaan qabu nagaalee booranaa tun tiyya maaf naan deebiin deemin sun.
Jaaroolee waa'ee maatii keessaa tokko abbaan barra godaanaati hangafi sila waan ofii argachuu mal jedha.
Obbo Shimallis nu Oromoo Oromoollee hangafnu wanni hangafi dubbata aadaa qabdi deebii qabdi deebiin argaddu aadaa dhabee karaa malkaa qubaa haga galaanii fudhate karaa qarabatti hin jiru tokko caana akkasii ta'a. Maaf hin midhaasin sibiil gurreen itti jijjiiranii ma biraa yaa'an rakkoo humna oliin na jira waan guddoo dubbatti hin qabu.
Waan jaarooleen akka falaa kaa'an keessa tokko sila godin lammeessoo qabaachuu godina lammeessoo kunin godina booraana bahaati. Godin lammeessoo qabaachuu irratti bulchiinsi maan jedha abguyyoo galgaloo gaafannaa akkan jedha.
Uummati keenya sadarkaa itti guddinni isaa argaa rakkoo bulchiinsi gaarii rakkoo quunnamu mootummaa isaatti rakkoo kana qabnaa jedhanii beekfachuun waan. jajjabeessan malee waan akka rakkootti ilaalamu hundi.
Isaniin bulchiinsallee godina lammeessoo nuu malee jettan yoo hojjannaan gaafii taantu bajata qabnaan gaafii taantu ammoo akka gaafiitti garaan keessanillee gumiin gaafatti qaba.
Eenyuufillee gaafii qaba godin tokko Oromiyaa dabalame bara tokko waa argatee tokko waa dhabuu waan akkasiitiin miti yoo godin tokko Oromiyaa dabalame Oromoo waa argata.
Kanaafuu garaan keessanillee gumiin qabdu qaba.
Godin tokko inni Oromiyaa dabalame namitti hin gammadne.
Waan pireezidaantiin naannoo Oromiyaa waadaa gale keessaa tokko manneen barnootaati. Speeshalaayizd boordingi iskuul man barumsa addaa ijoolleen itti baratan achum keessa oolanii achum keessa bulan ijoollee qabdee jajjabduu qabdu keessa barataa jedha guyyoo.
Man barnoota bultii addaa yaaballoo speeshalaayizd boordingi iskuulidha. Kompireesiividha baay'ee guddaadha. Akka Oromiyaatti torba bara qabame torbaan sun tokko yaaballoo faan nagaajilla beekamaa irratti ijaarame ijoolleen baay'ee qabxii olaanaa qaban saayintaan akka itti baratan kan murtaa'e barnoota baay'ee guddaa jechuudha.
Hujii yoom jalqaban?
Roga haaraa har'a haasee Ulbaan keessa kaasee ijaarsa isaa tuufa kan waan xumuraa guuttatanii akkuma baraan piroojeektii baay'ee eebbisne bara fuulleen bara waan jalqabu xumuru waan ta'eef hin xumurachuuf deemama. Uummata faan nageenya beekamaa irratti ibsisun ammoo rakkoo garaagaraa keessatti inni jiruu fi keessumaan nageenya illee wal qabate waan baay'ee mootummaallee ilaalaa ture haal nageenya achitti amma xiqqoo hara qabachuu jira.
warri mooyyalawanni inni himatu baandiree sadii tachkee jira jedha amma ammallee nama karaarraa nam qubsiisuu jiranii seera al qubachuu jiranii jedhanii waan kanaan maan jettan.
Akka walii galaatti yaa'u naannoon daangaa deebiin arganne beekama mootummaan yeroo garaagaraa komishinillee dhaabbattee himaa ture ammoo hin xumuramne. Kanaaf deebii argachuun kun argachuu qabaan kun waan nama wal gaafachiisatiin miti. Akkasitti garuu baay'ee obsaan waliin jiraachuun rakkoo. uumameessi waliin marachaa deemuun baay'ee murteessaadha. Daangarattis wal qabatee karaa nagaan booressinee waliin ilaaluun gaariidha. Rakkoowwan amma jedhan ammoo wanni nuraallee deemamaa tures hara qabachuu qabullee jira. Midhaan gaama dhimmaa deebii argachuun qaba waan ta'eef gaaffii yeroo dheeraati maatii baay'een tuuqaa ture. Kanallee baay'ee hara nagaa qabuun nagaa irratti hundaanii waan laalamechuudhaaf sitti wanni jalqabne mariidhaan hiikama iddoon hin jiraata.
Ogodin Booranaa Mu'aanaa Mooyyaleerraa dhufee Mooyyalee balbal Oromoon qabdi keessaa tokko ta biyya wal nam garsiiftu ta daldala michooftu kanamiilleen cuftummaan nami ormaalleen barbaadu weeraramaa tulte isan cufin beektan rakkoon sun hagammaalleen mooyyal nun dhiisin hammumtallee nam gara adda addaa godaansisanii lafaan saamuuf yookaan labsuniin fudhachuuf ammallee gubbaa qubsiisuu jiran mootummaa godinaattiin iyyina mootummaa naannoottiin iyyina aanaattiin iyyina wanni sun hagammaallee deebiin arganne gar dhibii nam guuranii labsuun weerarii gubbaa bahu. tochiisuu jiran makiinaan mooyyale ka'e adoo shararra dhiinne kan namni keella dhaabbate dhaabadhi jedheen mugdishoo gal makiinaan mugdishoo ka'e adoo sarasa namni dhiinne magaala mooyyale seen soomaliin immoo waggaa hagamiyyuu mootummaa duwwaa taate rakkoo siin kee turte namni hin beekne hin jiru masaara mugdishootti akka boqqollootiif akka dirrichaa gabayaa keessaa gurgurama masaaraan sun yoo mootummaan jidduu sun hin jirre. yoo mootummaan Itoophiyaa labsuun hin to'anne achi kaanii mooyyalee dhufanii arraaggafanii waraanii nu ittiin badaa ture waraanii ittiin nu fa'aa turan waraan sun ammallee yoo barriin sun hin cufamin ittiin banaa Itoophiyaafuyyuu wanni sun deemuun deemte adagaa taati.
Rakkoon dhibiin rakkoo bisaaniiti.
Aanaa bishaan dhugxamnee jira kaarraallee nadheen kiiloomeetirii soddoma afurtam bishaan duddaan baattee fidduu jira. kaan ammoo karaa nageelle ka'ee sooddi keebba'ee dhaas keebba'ee meeggiseenu armaan duraa yuula jedhanii ispaaltii isanii ijaarraa jedhe karaan sun ispaaltiillee hin ijaaramne.
Tataniraa pirezidaantiin Oromiyaa maal jedhe.
Yaadota kan misooma afaan ol qabatanii ka'an misoomatti deemna. Mana barnoota bultii addaa sana nageellee booranaa irratti irree qabanni irra barana torban Oromiyaa keessatti qabaman keessaa tokko as yaabeelloo irratti lammaffaan nageellee booranaadha. Daandii kan nageellee booranaa irraa ka'ee. Moqadishoo deemu innillee akkasumatti haalli mijatee jira. Dizaayinii isaa xumuramee jira. Jallisii gurguddaallee qabannee jira. Daandii asfaaltiirree kan amma warradii caalbaas keessa jiru jira. Kan dabalatammoo barbaadu jira. Daandiiwwan sila kaastan kan qabame jira. Kan qoratamaa jiru jira. Kanaaf waan misoomaa waan dhiifne hin qabu. Waan yaabelloo irratti yaadnee nageellee booranaa irratti dhiisne hin qabu. Dirree xiyyaaraa asittillee achittiilleedha kan qabne. Kanaaf waan misoomaa iddoo. Iddoo lachuutti waan taa'aaf hin jiru. Waan daangaa fi waan lafaa abbaa gadaa faana dubbachaa tumatti deemaa jirra. Warra godinaa faana illee jechaadha. Kan gaaffii godinaa kaastan godinni baasii qofa kan qabu. Aanaa tokko banuudhaaf Oromiyaa irratti qarshii waggaatti yoo xiqqaate miiliyoona dhibba lama nyaata aanaan tokko. Godinni immoo meeqa akka nyaatu baraa jechaadha. Kan kanaan dura akkuma salphaa babbanamee jiru kana wajjin rakkachaa jira nama. godinni waan achi hin jirreef garuu waan sin miidhamtan tokko illee jiraatu jechaadha. Waan misoomaa achi jiru, waan daangaa jiru, waan barnootaa jiru, waan bishaanii jiru, waan daandii asfaaltii jiru, waan achitti daangaa faanas wal qabatee waan jiru abbaa gadaa faana dubbachaa hiikaa deemna jechaadha. Obsa barbaachisa.
Nama ammaan tanaan dubbisuu jiru kun abqaan barree godaanaati. Abqaan barree godaanaa warra hordhaa qajeelsa namtokko foonni godeen booraan bahaa jennee gaafannee fi lafa hin qabnu. Rakkoo teennallee namni dubbatti hin qabnedha.
Wanni gaafannee fi. gam finnaallee finni hin qabnu hin dabne gama lafaallee labsoomanii fudhatte labsoomanii fudhattu warri nuun dubbatu hulleen dabu humnaa oliiti rakkoon ta'e tokkollee mangisti hin dhaqqabdu mangisti hin dhaqqabsiisanii irri guddoo dabii dabii nu mudatti daba kana addunyaa fi nu adi addunyaa fi nu jeete waan tokko mangisti nuun dhaqqabsiisan afanaan bulla sanaaf gaafan.
Warri cufan galateeffanna nagaan bulla nagaa jenne nagee suraa lafee.
Gatangatoo gatangatoo bokkuu waarsoo waarsi bona waarsi jaaloo uumoo oliiruun dagaagaafu gatangatoo waare gannaa misa jaaloo uumoo oliiruun dagaagaafu gatangatoo tabonaa furmaata jaaloo uumoo oliiruun dagaagaafu. gajangato Murmaati roobina jaalo odii tun gajangato.